Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi kw'12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyongabo icyo rero ngerageza kumubwira ni uko ubuyobozi mu bihugu byacu no mu karere bigomba kurushaho kureba inyungu z'abaturage kurusha kureba uko ubutegetsi bukwiriye kuramba uyo ni teogene rudasingwa umwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda atavuga rumwe na leta y'u rwanda ku mugambi leta y'uburundi yatanguje uzoma arindwi mu ntara ya kirundo ugenewe kurwanya ko abana bata amashuri no gutwara inda ku bakobwa biga ku byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abacamanza batagira imbibe avoka sans frontiere ejo kuwa mbere ko rigiye guhagarika burundu ibikorwa byaryo mu gihugu cy'u Burundi ryari rimaze imyaka mirongo ibiri rikorera muri icyo gihugu hamwe no ku by'ukwihoteri royal palace iri muri zone kinindo ya komine muha mu gisagara cya bujumbura ikwije ibintu mirongo ibiri bisabwa kugira ije ku rutonde rw'izihiganirwa agashimwe kitiriwe inyenyeri nyamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana uramutse aroyisi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya muramutse fideli igisirikare cy'u rwanda cyatangaje ko cishe abarwanyi batatu mu bagavye igitero cyo ku munsi wa gatandatu muri segiteri ya kitabi abandi bahungira mu burundi kandi ngo abanyagihugu bari barabuzwe irengero cyarabatoye mu itangazo ryashyikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda lieutenant colonel innocent munyengango ejo kuwa mbere ku rubuga rwa interineti rw'igisirikare cy'u rwanda abasirikare b'u rwanda barafashe iby'abo barwanyi bari bivye abanyagihugu ariko ngo byinshi byari byaramaze gusamburwa babiri mu basivile bakomeretse muri icyo gitero cyo kuwa gatandatu barapfuye igisirikare kimenyesha kandi ko ibarabara icyo gitero cyabereyemwo uburihita kandi ricungerewe igihugu cya nigeria gitewe impungenge n'ibikorwa by'ishyirahamwe impuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international ibyo byashyikirijwe ejo kuwa mbere n'umuvugizi wa perezida muhammadu buhari ibyo bishyikirijwe kandi nyuma y'iminsi leta ihagaritse igihe gito ibikorwa by'ikigega mpuzamakungu cyita ku bana unicef cyagirizwa guha imyimenyerezo abasumira urusaku umuhari w'iterabwoba boko haramu igisirikare cya nigeria kuva muri kahise cyamye cidogera amashyirahamwe mpuzamakungu akorera muri icyo gihugu mu kuvuga ko ayo mashyirahamwe acagiriza guhungabanya agateka ka muntu no gukora ibyaha byo mu ntambara mu rugamba kirimwo na boko haramu ku munsi wa gatanu igisirikare niho cyabuza unicef gukorera mu gihugu kuko ngo iryo shyirahamwe rifasha abasumyi b'urusaku bashigikiye boko haramu aya makuru ijwi rya amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp kuri afurika nyine ibitero by'indege za leta z'ubumwe za amerika muri somaliya mu mpera z'indwi iheze byasambuye ikambi yo mu ibanga ya al shababu hafi y'umurwa mukuru mogadishu hasiga ubuzima barwanyi mirongo itandatu na babiri harimwo n'intwazangabo cumi nk'uko abategetsi ba somaliya hamwe n'igendereza babivuga icegera ca buramatari w'intara ya lowa shabere abdifita haji abdule yavuze ko ibitero vy'urutavanako vyagabwe kw'ikambi ya al shabab iri mu misozi hafi ya gendershe aho abarwanyi ba al shababu bahera imyimenyerezo abarwanyi bashasha kandi ni naho bava bagiye kugaba ibitero ku basirikare ba leta hamwe n'inteko z'ubumwe bwa afurika amisom igisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika kiremeza ko atamusivire yahasize ubuzima canke yakomeretse ibiro vya perezida white house hano muri leta z'ubumwe za amerika birabeshuza ivyashyikirijwe na turukiya ko perezida donald trump ariko ariyumvira kurungika umunyedini w'umunyesilamu fetula gulen muri turukiya ni nyuma y'aho umushikiranganji wa turukiya w'imigenderanire n'ayandi makungu mevlute kavosoglu ashikirije kuri televiziyo cnbc ejo ku munsi w'imana murambarira ko igihe bari mu nama y'ibihugu mirongo ibiri bikize G20 i Buenos Aires eh, Trump yabwiye umugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ko Amerika iriko irakora kugira isubize Guleni n'abandi bantu begereye nawe muri Turukiya Guleni asanzwe aba mu buhungiro hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri leta ya Pennsylvania Turukiya ikamwagiriza kuba ari we yari ku mutwe w'abagombye gukura Erdogan ku butegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare muri bibiri na cumi na gatandatu Gulen yarahakanye ibyo yagirizwa ariko igihugu ca Turukiya cabananije gisaba Amerika kumurungika Intumwa z'abatalibane bo muri Afghanistan zarabonanye n'abategetsi ba leta z'umwe za Amerika ejo kuwa mbere mu twigoro two kurangiza intambara imaze imyaka cumi n'indwi muri Afghanistan ya biciye mu biganiro ibyo biganiro byatunganijwe na Pakistan byabereye muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu aho abategetsi babyitavye batashikiriza ivyavuyemo intumwa idasanzwe mu guhuza abanyafghanistani zalmani karizage niwe arongoye intumwa za leta z'ubumwe za amerika mu biganiro vyitabwe n'intumwa za pakistani afghanistani arabia saudite hamwe n'iz'igihugu cakira ivyo biganiro nk'uko abategetsi ba pakistani hamwe n'abatalibani babwiye ijwi rya amerika umuvugizi w'abatalibani zabu zabihula mujahidi yavuze ko intumwa zabo zaganiriye n'intumwa za amerika gusa kandi atamugambi wo kuvugana n'uwundi muntu wo muri leta y'ubumwe ya afghanistani
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi leta yatanguje umugambi uzomara indwi mu ntara ya kirundo ugenewe kurwanya ko abana bata amashuri no gutwara inda ku bakobwa biga ni nkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze nk'uko bishyikirizwa na ihurihoze janine umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri shingiro mu bushikiranganji bw'indero ku banyeshuri miliyoni zibiri ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani na batatu n'amajana atandatu na mirongo indwi n'umwe biyandikishije mu mwaka w'ishuri uheze abagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'amajana atandatu na batanu barahevye mu gihugu cose ni ukuvuga ko abaharugwa ku bice icenda n'uduce mirongo indwi na dutatu kw'ijana bahevye umupfasoni ihorihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri haribonekeza ubukene mu miryango mugabo tukavuga tuti iyo simvo yotuma abana baheba kuko ubwo rwaruka nyene rubandanije amashuri nibwo ruzoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cacu hari kubigeme na cane cane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashuri yabo twabonye ko hariho uh, n'abaheba amashuri bakaza kwisumamwo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihana urubibi na tanzania aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza urwaruka gushika ku ntumbero biha kuba iryo sekeza ryo kurwanya guheba amashuri no gutwara inda ku banyeshuri ryahereye mu ntara ya kirundo umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'ay'inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje ku isonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahevye amashuri daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko ibiharuro vyabonetse mu myaka itatu iheze bitari vyoroshe mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bararenga ibihumbi cumi na bitandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bararenga ibihumbi mirongo ibiri uyu mwaka uheze naho nyine byari byoroshe abaheze amashure bose bavanganije abahungu n'abakobwa bararenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ku banyeshuri b'abigeme baheba kubera batwaye inda gerard ngabonziza umukenguza amateka yatoye mu ntara ya kirundo abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini ku bwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho ku kijyanye kumwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashikiye atwara iyo nda mbese nibaza yuko byoja ku myaka ibiri kubera iki gufata umwanya muto umwaka urakwiye kuko ugiye myaka ibiri azoba yatukije yasubiyeyo ni ukuri ni risike kuko imyaka ibiri umwana w'umukobwa ari muhira ariko arosa wa wundi yamurondera n'undi yamurondera aziba yamaze kumufatiraho niwe n'undi n'amashuri barabyiruka uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryojeho vuba kandi rigakurikizwa hagumye hasabwa yuko hobaho itegeko rifata umunyeshure muri fondamentale kare amashuri shingiro n'ishuri y'inyuma y'ishuri shingiro nk'umwana n'aho imyaka yoba arenze imyaka cumi n'umunani basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho ko ryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa icyo gihe haza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe yaza kumufata cyo kimwe na wa mwigisha hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'icy'abavyeyi ku ishure nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashure shingiro nayo inyuma yayo tuvuze eh, umutante ekore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango murazi kuva na kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na inasenge kandi akumva ko oh, amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye nawe ni uwo musenga akumva ko ategerezwa kuba hafi y'umwana ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo haziye ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri isekeza ryo kugwanya iheba ry'amashuri no gutwara inda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza muri ino ndwi mu zindi ntara zose zigize uburundi muri iyo minsi hazoba guhanahana ivyiyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo c'indero kugira bashobore gushika kwihangiro mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu ndwi zibiri zirangiye abakuru b'ibihugu by'uburundi na uganda bandikiranye amakete yakwiragiye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye ku ruhande rumwe perezida pierre nkurunziza w'uburundi yamenyesheje perezida yoweri museveni ko atazokwitabira inama y'abakuru b'ibihugu yategereza kuba mu gihe avuga ko u rwanda rubangamiye umutekano w'igihugu ciwe museveni ni nawe muyobozi w'umuryango wa afurika mu buseruko mbere n'umuhuza mukuru mu biganiro by'abarundi ku ruhande rw'iwe perezida museveni yasubije pierre nkurunziza amusobanurira ko ikibazo cy'uburundi atari umubanyi wabwo u rwanda gituruka ko ko ahubwo icyo kibazo corabigwa ahandi inyuma y'ayo mabarugwa umwe mu banyepolitike b'abanyarwanda atavuga rumwe na leta theogene rudasingwa yandikiye perezida yoweri museveni anebagura uburyo yasubije perezida nkurunziza mugenzi wacu placide magambo yavuganye nawe amubaza impamvu yinjiye mu kibazo kiraba abakuru b'ibihugu
urumva ubundi ntabwo umuntu asubiza batamwandikiye ariko na banje no kumubwira ko ibaruwa ye nayibonye kuri interineti ndetse n'iya perezida nkurunziza nayibonye kuri interineti kuko rero ndi umunyafurika ukurikirana ibibazo by'iwacu nkaba ndi umunyarwanda nkaba nshishikarijwe no kureba ko ibihugu byacu ari uburundi ari u rwanda ari uganda twagira amahoro abaturage bakabona amahoro niyo mpamvu numvise ko bimwe mu byo yanditse nagira icyo mbimubwiraho noneho ku bwanyu rero kiriya kibazo mukibona gute ikibazo cyane cyane cyo urebye muri makiretse ibyo namuciriyemo mubwira ibyo umuntu atumvikana nawe ku mateka y'u Burundi amateka y'u rwanda uko akarere kifashe ku bibazo by'u Burundi n'u rwanda ndagerageza kumubwira ko hari umuco wo kudahana kuko ibi bihugu byacu ahanini abantu baza bashaka mbese kugerageza ibyo bakora ariko ukuri bakaguca hejuru nkaba mbona rero icyo ari ikibazo gikomeye kuko iyo uri umuhuza ni ngombwa kugaragara nk'umuntu udafite aho ubugamye ariko cyane cyane wumva n'amateka y'igihugu ndagerageza kumubwira yuko rero ubu ngubu icyo ngicyo ntabwo ndakimubwiye butunnyo ariko ni umuntu w'umunyabwenge agomba kuba yabisomye yabonye ndamubwira ko ubu ngubu akarere ariko ntabwo ariko gateye kuko hari ibibazo ari u rwanda ari uburundi twagiye ducamo ureba aca hejuru muravuga muti kugira ngo abe yakemura ibibazo neza nuko yaba adafite aho bogamiye namwe ubwanyu muri abanyapolitike ni gute ibi ngibi mwabihuza kugira ngo nibura bibe byakumvikana neza nta hantu mubogamiye
nubwo ndi umunyapolitike ariko mbere na mbere mu by'ukuri kuko ntabwo ndimo ntabwo nta gihugu ntegeka icyo nsigaranye ni ibitekerezo byo numva nkwiriye kuvuga kandi nkabivuga mfite aho nshingiye icyo rero ngerageza kumubwira cyane cyane ni uko ubuyobozi mu bihugu byacu no mu karere bigomba kurushaho kureba inyungu z'abaturage kurusha kureba uko ubutegetsi bukwiriye kuramba ibyo rero mubwira nizere nashaka yansubiza ati ahangaha wavuze rudasingwa wabeshye cyangwa se ahangaha ntabwo ari byo ariko ibyo mubwira nabihagararaho none mwebwe mukaba mwumva mushingiye kuri iyi baruwa mwanditse n'uwuhe muti wakemura ibyo bibazo byagaragajwe muri aya mabaruwa y'abakuru b'ibihugu bombi ni ukuvugisha ukuri nicyo kibuze mu bategetsi bacu mu bategetsi b'akarere b'ibihugu by'akarere n'ubwo Burundi bufite ibibazo bwihariye kandi abanyamahanga abantu batari abarundi bafashe uburundi ariko ntabwo aribo bafata iya mbere kuvuga ngo ni twebwe tuzakemura ibibazo i burundi nk'ukuntu mu ibaruwa ya museveni agerageza kubivuga icyo rero kimwe mu bibazo biremereye cyane ni ikibazo cy'u rwanda ikibazo cy'u rwanda kubera ko u rwanda narwo rufite ibibazo bwihariye abanyarwanda bagomba gushakira umuti ariko ruteza ibibazo ibindi bihugu cyane cyane ikibazo cy'uburundi nubwo uburundi bwari bwifitiye ikibazo gifite aho cyatangiriye ariko u rwanda kuba rwaragaragaye mu bibazo byo kugerageza kuvanaho ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza ariko ukaba ubona abantu bashaka kugica hejuru badashaka kukivuga none se bizashoboka bite ko icyo kibazo cyakemuka cy'uburundi cyangwa se n'ikibazo cy'u rwanda cyakemuka mukaba mwumva ko museveni yaba yarabogamye ahangaha atagakwiye kuba umuhuza wa biriya bibazo byagaragajwe n'uburundi kimwe cyo mbona cyo muri urwo rwandiko rwa museveni ryewe rwose numvise ntakunze na gato ni uko museveni asa nkaho yigisha nkuru nziza nkuru nziza ni perezida w'igihugu ni perezida w'uburundi ibibazo yaba afite mu burundi ari ibyo atera ari n'ibiva ku bandi abarundi bagomba kubishakira umuti ariko kubona umuntu yandika urwandiko rusa nkaho arimo kwigisha umwana muri pirimeri cyangwa se muri segonderi amuha regitire uko ibibazo bigomba gukemurwa ari ibyo mu burundi ari ibyo mu karere ibyo byonyine n'uwaba ashaka kwemera ngo umufashe nta mugabo wakwemera ibintu nk'ibyo ngibyo mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abacamanza batagira imbibe avoka sans frontiere ejo kuwa mbere ryatangaje ko rigiye guhagarika burundu ibikorwa byaryo mu gihugu cy'u Burundi ryari rimaze imyaka mirongo ibiri rikorera muri icyo gihugu mu kiganiro umukuru w'iryo shyirahamwe chantal van gutsem aho yari mu bubirigi yagiranye na mugenzi wacu diane nininahazwe yamubwiye impamvu yatumye bafata iyo ngingo Nous avons euh, pris cette décision euh, après mûre réflexion.
twafashe iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure kuva igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi n'umwaka ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'aho inama ijeje amahoro n'umutekano idusabye gushyira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akarangamutima k'umwuga wacu Bah, et notre- nos valeurs, en particulier euh, d'identifier notre personnel sur le plan ethnique.
muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi bicikubiri n'amategeko Et donc nous avons préféré euh, voilà, prendre nos responsabilités.
kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu burundi igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri de fermer notre bureau au Burundi au 31 décembre.
uretse iyo ntambamyi yo kuvuga ubwoko bw'abakorera hari ibindi mwasabwe na leta mubona mudashobora gukurikiza C'était principalement euh, cette contrainte-là.
ahanini ni ico kibazo c'ubwoko tubona ko ari amananiza niko twari dufitaniye amasezerano n'abategetsi b'u Burundi ariko ahanini nayo Donc, C'est mananiza vrai que c'était principalement cette contrainte-là.
et durant les 20 ans de présence au Burundi hanyuma muri ino myaka makumyabiri mwari mumaze mu burundi ahanini ibikorwa byanyu byashingiraga ku ki l'activité était comme quoi Alors nous avons eu des activités euh, d'amélioration de l'accès à la justice pour la population ahanini twakoreye mu gisata c'ubutungane mu kuronsa ubutungane bose avec le, le barreau de Bujumbura, avec le barreau de Gitega.
muri iyo myaka mirongo ibiri twakoranye ahanini n'urwego rw'abashingwamanza b'i bujumbura n'igitega amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bamenye amategeko abakingira no kwiga kwikemurira ibibazo twaranakoranye n'abacamanza mu gihe cyose umunyagihugu byaba ngombwa ko aburanirwa euh, lorsqu'une représentation devant les tribunaux était nécessaire.
niki noneho ubu kigiye gukurikiraho hari icyo muteganya kugira ngo abanyagihugu mwafashaga batazahura n'ingaruka z'ibintu bibagwiririye Alors nous espérons que durant ces 20 ans, nous avons pu euh, muri iyo myaka mirongo ibiri eh, twari tumaze mu burundi twarashoboye guha inyigisho zihagije abo twakorana ntidukekeranya ko bazobandaniriza aho twari tugeze nkumbure ko muri kazoza tuzoraba ukundi twobandanya dufasha abanyagihugu contribution euh, en faveur de la population burundaise.
Vous avez déjà transmis votre décision au gouvernement burundais.
leta y'u burundi mwamaze kuyimenyesha icyemezo mwafashe niba mwarayimenyesheje C'est yabashubije quoi la iki réaction Nous avons informé euh, les autorités de notre départ euh, vendredi.
ingingo yacu twayimenyesheje abategetsi b'i burundi kuwa gatanu ariko ntaco barayivugako Pas de réaction euh, officielle.
Et quel sera le sort de vos enfants ababakorera se bo bigiye kugenda gute Envoyés au chômage ou vous prévoyez quelque chose pour eux Alors malheureusement, nous n'avons pas les moyens de trouver d'autres solutions pour nos birababaje ariko nta kintu kinini dushobora kubafasha uretse ico bemerewe n'amategeko Ils vont avoir ce à quoi ils ont droit selon la législation burundaise.
amasezerano twagiranye nabo birumvikana ko aca ahagarara bakaja mu gashomeri Ils étaient en abarundi babakorera bari bangahe Nous avions actuellement euh, entre twari 10 dufise employés, kubagera kuri cumi employés.
Si jamais le gouvernement burundais restait ferme quant à leur exigence, ari nka kurya leta y'u burundi itagira icyo ihindura mu byo yabasabye muzafunga burundu ibiro byanyu mu burundi cyangwa murateganya ibiganiro À ce stade, nous avons pris la décision ferme de, de fermer notre bureau au Burundi.
aho bigeze ingingo twarayifashe kandi ntituyisubirako Euh, dans des négociations.
ntitukiri mu by'ibiganiro On verra si les gusa muri kazoza tuzoraba uko bitera bija imbere hama bibaye ngombwa turaba uko tubandanya gufasha abanyagihugu coûts n'est pas remis.
ariko aho bigeze nk'uko nari ndakubwiye ingingo yo kugara ibiro byacu ni ntabanduka À ce stade, la, la- la fermeture du bureau n'est n'est pas remise en question.
bimwe mu byo uburundi bwategetse amashyirahamwe mpuzamakungu ashaka kubandanya ibikorwa byayo mu gihugu harimo nko gutanga akazi hisunzwe ibice mirongo ine ku ijana by'abatutsi na mirongo itandatu ku ijana by'abahutu hamwe no gucisha amafaranga akoresha muri banki nkuru y'igihugu amashyirahamwe agera kuri ijana na mirongo itatu arabwa n'iyo ngingo yahawe itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi na kabiri kugira abe yamaze kubikurikiza bitari uko akugagwa
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi ubuyobozi bw'ikigo kijejwe iby'ingenzi mu gihugu bwemeza ko ihoteli royal palace iri mu gisagara cya bujumbura ikwije ibintu mirongo ibiri bisabwa kugira ije ku rutonde rw'izihiganirwa agashimwe kitiriwe inyenyeri inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari bujumbura mu burundi evariste nziko banyanka isuzumwa ry'amahoteli y'akarorero ni umugambi w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko mu ntumbero yo kwakira neza ingenzi zivuye mu mihingo itandukanye y'isi leonidas habonimana umuyobozi mukuru w'igisata kiraba iby'ingenzi mu burundi ari nawe yatanguje iryo suzumwa yabwijwe rya amerika ico rigamije igikorwa cyo gushira ku rutonde amahoteli dukurikije ico bise gutanga inyenyeri ni igikorwa gikomeye cyane kuko muri aka karere k'ibihugu bya afurika y'ubuseruko eh, uburundi bwonyene nibwo butari bwakora iki gikorwa uno munsi rero kubona tugitanguje ni intambwe idasanzwe mu gushira imbere ukuntu amahoteli yacu ameze n'ukuntu dushobora kwakira ingenzi zikava ngaha zinezerewe tuzi neza ko zizogaruka ko zafashwe neza nta hoteli n'imwe yimiriwe kuja muri uru rutonde mu gihugu cose ihoteli iyo ari yo yose iri muri iki gikorwa nta n'imwe aba bahinga bavyigiye batazoraba ari naho mvuga nti nta hoteli n'imwe gushaka akanya ikumiriwe muri iki gikorwa ku munsi wa mbere abahinga bariko bakora ico gikorwa basanze hoteli royal palace ikwije ibisabwa n'amategeko bigera kuri mirongo ibiri icija ku rutonde rw'izizoronswa inyenyeri muri ibyo bintu mirongo ibiri bifatirwa ko harimwo ko iyo hoteli itunganya amazi y'ubucafu kuba ifise ububiko bw'amafaranga cofreforo ko ironka amazi ko ivyumba bifise ivyankenerwa n'ibindi victor gerukwishaka umuyobozi mukuru wa royal palace yagaragaje umunezero mu minsi iheze byari byaduteye amakenga n'ubwoba bati bagiye kudushiramo classification rero turabe ingene amahoteli yacu arampisa les conditions twebwe twari twabikoze nk'uko bitegerezwa gukora tugize imana mwabonye ko ibyo basaba turabifise kuri twebwe royal palace hotel n'abo dukorana ni ukugaragaza umunezero turabakengurukiye cyane turabakengurukiye ibikorwa muhejeje gukora ndakengurukiye n'abo dukorana bose icyo gikorwa cyo gusuzuma amahoteli akwije ibisabwa kigiye kumara ukwezi ni igikorwa gifise akamaro kanini umutegetsi arongoye igisata c'ingenzi mu burundi habonimana atanga umuco ku mahoteli umurwi ubujejwe uzosanga adakwije ibisabwa n'amategeko iyo tuzosanga idakwije izoca ibona ikintu ibuze kugira ngo ishobore nayo kuronka inyenyeri zihuje n'aho igera ku ngenzi ihoteli ifise inyenyeri imwereka ibintu asangamwo idafise inyenyeri ntamenye ico asanga kugirangamwo ingenzi zizoza mu Burundi zimenye neza mu gutora ihoteli ico zija gusanga mu ihoteli zifuza ico ni mbere ariko ica kabiri n'ingenzi zo hagati mu gihugu ingenzi zo hagati mu gihugu zije mu mahoteli zigira ziti ijya hoteli jewe ndamutse ndagiyemo nsanga hariho amazi ashushe nsanga hariho esume umuntu wese aramenya ico akeneye gusanga mu cumba mu gihe agiye mu hoteli birakomeye amahoteli majana atanu na cumi na tandatu ari ku butaka bw'uburundi agizwe n'ibyumba ibihumbi ndwi niyo agiye gukorwa ko amatohoza abahinga b'abarundi umunani bagiye kumara ikiringo c'ukwezi barangura ico gikorwa barabinonosoye leonidas habonimana agashikiriza ko banafise impapuro zibemeza bahawe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko kuri bamwe mu bayobozi b'amahoteli iryo suzuma ribaye mu gihe kidasanzwe nubwo badashima kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika basigura ko bari mu gahombo kuva muri bibiri na cumi na gatanu bashikiriza ko ingenzi zagabanutse cyane kubera ibibazo bya politike uburundi bwinjiyemwo banavuga ko babandanya bagabanya abakozi kuko bataronka imishahara yo kubahemba bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.